Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa Sagalee Abdii Afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
kabajamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii akkam jirtu nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu kun sagantaa filannoo faarfannaati filannoo faarfannaa har'aa keessattis kan dabareen isaanii ga'e qabannee istuudiyootti argamneerra kanana faana faarfannaa keessan qabattee jirtu tizitaa tamasgeenii faarfannaa keessan kan isinii filluun eebbifamaa jechaa itti fufu.
Timsaa'ee Abarraa Kaamboodishoo irraa Bashaatuu Leendisaaf Abbaasaa Obboo Abarraa Leencoof haadhasaa Sannaayee Gazuuf Galaanee Margaaf Faaruu kana Nufilaa jedheera. Takkaa Kinfuu Qillan Wallaggaa irraa qopheessitootaaf maatiisaa hundaaf amantoota waldaa makaana yesusii hundaaf Faaruu kana Nufilaa jedheera.
Abbushaa kabbadaa Gidaamirraa Abbaasaa obbo Kabbadaa Dingataaf haadhasaa addunyaa Raagaatiif Yohaannis Kabbadaaf Taabotee Kabbadaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Maarqos Booshee Beegii irraa ofii isaatiif hiriyoota isaaf waldaa lalisaa Hancaa'oo Hordaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
shibbiruu baqqalaa aanaa aaruu guddattuu duulee irraa dingataa muleef nugaatuu tirfeessaaf waldaa guutuu wangeelaa biqiltuu galliif qopheessitootaaf faaruu kana nufilaa jedheera geetaachoo taaffasaa wallagga lixaa beegii irraa maanguddoota waldaa mukaraabiif faarfattootaaf giza'uu guutaaf faaruu kana nufilaa jedheera.
Kofta baay'ee naannoo jiraan naannoo.
Zawudii daandii iluu abbaa booraarraa abbaa isaa obbo Girmaa daandiitiif surraa dabalaatiif haadha isaa addashit taayyeetiif yaadataa taayee fiqiree daandiitiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Misgaanuu waggaarii wallagga ba'aa saasigaa irraa obboleessa isaa tamaskeen waggaariif obboleettii isaa. barsiiftuu ayyaantuu waggaariif kaadhimamaa barsiisaa taarreqeenya waggaariitiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Biqilaa gurmeessaa boojji caqursaa irraa abbaa isaa obbo gurmeessaa taaffaseef haadha isaa addee iteenesh guutaaf daawit urgeessaaf tasfaayee hordofaaf faaruu kana nuuf filaa jedheera. darajjii galataa boona'ee boshee irraa barataa tamasgeen kaabinoof ayyaantu darajjeef zinaabuu kabbadaaf faaruu kana fileera.
gammachuu aalamaayyoo aaruu irraa obboleettii isaa dirribee aalamaayyoof amantoota waldaa warra jaawwiitiif faarfattoota gurmuu sadaffaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera meetii mangashaa ganjii irraa abbaa ishee barsiisaa mangashaa abdiisaa haadha ishee Ubaayyoo Biraanuutiif obboleessa ishee Maamush Mangashaaf firoota ishee hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jetteetti galatoomi faarfannaan itti aanu kan keessan ittiin eebbifamaa ittiin jenna. Akka rakkatteetti hin haftu Iyyasuus hin nuufu iji kee qara laalee hin hafu Iyyasuus hin nuufu keessummaan taatee hin haftu. Yesuus boqonnaa guddaa saasii filachuuf Yesuus hin dhufaa hin dhufaa hin dhufaa gooftaan hin dhufaa hin dhufaa hin dhufaa hin dhufaa Yesuus hin dhufaa maranaata maranaata. Maranaata gooftaa maranaata maranaata maranaata maranaata yesus maranaata. Saakee qulqulleessee Yesuus hin dhufaa Gooftaadhaaf haifu ofaareessee Yesuus hin dhufaa Misirritti dhufuuf ka'eeraa Yesuus hin dhufaa Simachuuf qophaa'ii ga'eeraa Yesuus hin dhufaa Hin dhufaa hin dhufaa hin dhufaa Gooftaan hin dhufaa hin dhufaa hin dhufaa hin dhufaa Yesuus hin dhufaa maranaata maranaata maranaata gooftaa maranaata maranaata. Maranaata maranaata yesus maranaata. Hunduu yoo rafe ati rafanii yesus mufa. Bidiruu tolfadhu kophaa keetti. Yesuus hin dhufaa. Siif barbaachisa mootummaan isaa. Yesuus hin dhufaa. Hubataatu eeggata ibsaasaa. Yesuus hin dhufaa. Hin dhufaa hin dhufaa hin dhufaa gooftaan hin dhufaa. Hin dhufaa hin dhufaa hin dhufaa. Yesuus hin dhufaa.
daani'eel damsee aanaa sayyoonoolee irraa haadha warraa isaa ayyaluu ayyaanaaf sisayee daani'eliif ermiyaas daani'eliif meetii daani'eliif maatisaa obbo damsee shuukaneef faaru kana nu filaa jedheera dajanee faantaa limmu kattaa irraa darajjee iddoosaaf daanyee taarikuuf addisuu faantaaf baashwaa lamaayyoof faaru kana nu filaa jedheera.
barataa bashuraa alamaayyoo aanaa aaruu ganda caagoolii komboolchaarraa amantoota fiildii coorgeef soddaasaa fiqaaduu baangeef nabiyyuu daani'eliif dhaggeeffatootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera koonistaabil mazgabuu guutamaa amuruu irraa orra guduruu wallaggaa jechuudha obboleessa isaa barsiisaa malkaamuu guutamaaf abbaasaa obbo guutamaa. mardaasaaf haadha isaa aadde beennoo hambisaatiif obboloota isaa hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
addisuu nagaasaa boona'ee boshee irraa abbaa isaa obbo nagaasaa ibsaaf haadha isaa aadde faantaayee jaallataaf obboleettii isaa xaafanii nagaasaaf mitikkuu beekumaaf shuumee ibsaaf faaruu tokko nu filaa jedheera qananii jabeessaa daallee waabaraa irraa. lammaa jabeessaaf dastaa jabeessaaf burtukaan lammaaf qopheessitootaaf jedheera faarsi.
karichaa irra deemaa irra dhaabannee garaa baroota durii sanii yaadannee inni hodhe namoota deebisaa qabu kan jaalalli obboloota nama guutuu kan lafaatan har'aatu meedanii gallee har'ammoo sanadhaa meenuu of maalannee. Fayyisaa ko fayyisaa ko fayyisaa ooo deebiisi nu deebiisi nu deebiisi nu gateetti. Kootii na kennaa nu baaji'anii garaa biyya ofiitti nu geggeessanii. Maatni biyya isaanii waaqan beekanii waaqayyoof sagaduu nuus dagacheessanii. Nagoota isaanii san gadi dhaabannee imimmaan dhangalaafne obsuu dandeenyee. fayyisaa ooo deebisi nu deebisi nu deebisi nu gateetti. Adoonisin hammaateen wanni dheeratee margi jiidhaan hin gogneen ni goggogatee. Uummatni miliyoonaan baay'ee ta'anii balaa beela cimaatiin nurraa duumanii. Hawwataaf daa'imman keenya si fooyyanii imimmaan isaanii san hin dagatanii. fayyisaa koo fayyisaa ooo deebisi nu deebisi nu deebisi nu gateetti. Kun kun lukkee biyya jee. eeggata yaa yesuus garaan keenya isa eeggata kan rakkoon garaagaraa dubarraa tafu marichi jajjabeenyaa kennuufaa dhufu. Fayyisaako fayyisaako fayyisaa nuu deebisi nuu deebisi nuu deebisi.
Abbayyaa Asfaw lixa Wallaggaa Gullisoorraa Abbaasaa Obbo Asfaw Dhogumaatiif haadhasaa Haaddee Kibbituu Tarfaasaaf Obbo Geetanaa Dhogumaaf namoota isa beekan hundumaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Baqqalaa Adimaasuu Abunaa Gindabaratirraa Abbaasaa Obbo Adimaasuu Xaafaaf haadhasaa Haaddee Yaadashii Birmachuuf haadha warraasaa Hawwii Giraanyiif luba Fayyee. illikuutii faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Guutuu zawudee abuunaa gindabarat irraa hiriyootasaaf waldaa kiristaanaa hundaaf jiraattota aanaa abunoo gindabaratiif faaru kana nuuf filaa jedheera. Taakkalee shifarraa aanaa daannoo irraa haadha warraa isaa biraanee guutaaf burtukaan taakkalaaf lalisee taakkalaaf tolasaa fayyisaaf maatiisaa hundaaf faaru kana nuuf filaa jedheera.
Ibsaa lammii Benishaangul Gumuz naannoo Yaasoo irraa namoota firoota isaa hundumaatiif hiriyoota isaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Barii Biraanuu Sayyoo Nooleerraa amantoota waldaa makaana Yesuus biiftuu cirrachaaf geggeessitoota waldichaaf maatiisaa hundumaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Galatoomii faarfannaan ittaanu kan keetiitti jedhe.
Nama deesse arrabsoo masaanuu koo osoo mba'uutu cabsee himimmaa koo. Alleluuyaa Alleluuyaa Yesuus galataa kee Awulfaatoonnaan olitti maqaan kee. Inni koo inni amana hammeesse fannoo duwwaa lubbuu koo naa qopheesse ati galu waaqa koo naaf falmite diina koo irratti moo'icha naaf kennite baay'inaaf dheeraa wadhee galba diina baay'inaan bakka jigee baay'ina baay'inaaf dheeraa wadhee galba diina baay'inaan bakka jigee baay'ina sagalaatu. Siyaagalaatu siyaagalaatu Yesuus siyaagalaatu qulqulloonni waaqarraa si barbaadu galmaa keessa guddaa san dubbaatu kan akka keekonkumaa hin alaatu fannoo maatee sabasaa kan oolfaatu kan akka keekonkumaa hin alaatu fannoo maatee sabasaa kan oolfaatu alleluuyaa alleluuyaa. Alleluuyaa Yesuus galataa kee awwaalfaatoonnaan olitti maqaan kee Alleluuyaa Alleluuyaa Alleluuyaa Yesuus galataa kee awwaalfaatoonnaan olitti maqaan kee. Iyya guddaa labsinaa gaammaa kee seetanii taphannoo irraa salphisuu kee haala gaamuu kan qabu gurra faayyoo akka taatee gargaaraa keenya maayyoo seetii ulfaatu bara bara laatee takkunoo ijaaraan seetii ulfaatu bara bara laatee takkunoo ijaaraan sagalaatu. Siyaagalaatu siyaagalaatu Yesuus siyaagalaatu qulqulloonni waaqarraa si barbaadu galmaa keessa guddaa san dubbaatu kan akka keekonkumaa hin alaatu fannoo maatee sabasaa kan oolfaatu kan akka keekonkumaa hin alaatu fannoo maatee sabasaa kan oolfaatu alleluuyaa alleluuyaa. Alleluuyaa Yesuus galataa kee awwaalfaatoonnaan olitti maqaan kee Alleluuyaa Alleluuyaa Alleluuyaa Yesuus galataa kee awwaalfaatoonnaan olitti maqaan kee.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.